ఇది నిజ్మిది అమేరిక్ radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu mwaramutse amahoro ikaze kuri radiyo yanyu mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu burundi ni ku mirongo migufi metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu n'imwe na mirongo ine n'imwe mu burundi imiryango amajana abiri na mirongo itanu yasenyewe n'imyuzure y'imvura mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda muri zone nyamakarabo muri komine mugina intara ya cibitoke n'ubu baracasaba kubakirwa amazu yabo inzu yanje kweri yarabomaguritse ihakwa guhitana n'umuryango nari mfise kweri wari usigaye dusaba rero yuko leta yo yodufashe ikaraba ukuntu yodusubiramwo izi nzu kweri ingorane twaciye tugira aho twokwiruhukije haciye hakurikira imvura y'umuyaga mwinshi uko imvura iguye zimwe zikaguruka izindi zikabomagurika abona basinzikajwe n'imyuzure mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda mu ntara ya cibitoke umuryango w'ubumwe bwa afurika uvuga ko ufise icyizere ko ingabo z'igihugu ca somaliya zimaze kubaka ubushobozi buhagije bwo gufata inshingano zose z'umutekano w'igihugu cabo ubwato bw'ingwano butatu bw'igihugu c'ubushinwa bwaragendeye igihugu ca nigeria mu gihe hari impungenge ku migambi y'ubushinwa mu karere gafitiye akamaro kanini ibihugu vy'ibihangange vyo kw'isi aya makuru hamwe n'ayandi tubafitiye ni mu kanya gatoyi cane ntimuje kure duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi isosiyete ya interineti meta yatanguje icese ku munsi wa gatatu muhora wo guhanahana ubutumwa wa thread uzohiganwa n'urubuga twitter yamara itanguzwa ry'uwo muhora ku mugabane w'uburaya ryaratebeshejwe kubera impungenge ku makuru y'ibanga yerekeye abanyagihugu umuyobozi w'isosiyete meta mark zuckerberg yatangaje ko umuhora Threads ari umuhora uzohiganwa bikomeye na Twitter ya Elon Musk yahuye n'abandi bahiganwa batari bake bubutse uwo muhora watangujwe n'umuhora mushasha uzokubakira ku muhora wari uhasanzwe wa Instagram uzokubakira ku bantu barenga imiliyaridi zibiri bari basanzwe bakoresha Instagram mu bizotuma umuhora Threads udatangurira mu ihumbi umuyobozi wa Meta Mark Zuckerberg asanzwe ari we nyene Facebook yatangaje ko abantu bagera ku miliyoni mirongo itatu bamaze kwiyandikisha kuri uyo muhora musha wa Threads amasaha makeyi inyuma y'uko utangujwe muri afurika y'epfo abantu cumi n'indwi bapfuye bazize itoboka rya gazi mu ijoro ryo kuwa gatatu rishira ejo ku munsi wa kane iyo sanganya yabereye mu gice abantu bamwe babamwo mu buryo bw'akajagari gacukurirwamo amabuye y'agaciro hafi y'igisagara ca johannesburg inkuru dushikizwa na temistokle mutijima abatabaye bakeka ko itoboka ryaba ryaturutse ku macupa ya gaze akoreshwa n'abacukuzi batemewe n'amategeko ako gace gakennye kanyurwamo n'umuhanda w'ibitaka ukikijwe n'utuzu duto ducinyije amabati gaherereye munsi y'ikirombe kitagikoreshwa ubwo yageraga ahabereye iri sanganya kuri uyu wa kane bwana panyanza lesufi minisitiri w'intebe w'intara ya goteng yabwiye itangazamakuru ko umuntu umwe wari wajyanywe kwa muganga nawe yapfuye mu gitondo cyo kuri uyu wa kane uyu mutegetsi yavuze ko abapfuye ari cumi na barindwi aho kuba makumyabiri na bane nk'uko byari byatangajwe mbere kandi abandi cumi n'umwe bakirimo kuvurwa urwego rushinzwe serivisi z'ubutabazi rwatangaje ko byabanje gukekwa ko ari uguturika kwabaye ariko rwaje gusanga ari itoboka rya gaze aho byabereye hasanzwe icupa rya gaze yo mu bwoko bwa oxide de nitrate bwana william ntradi umuvugizi wa serivisi z'ubutabazi bwihuse yavuze ko basanze abantu babarirwa muri za mirongo barambaraye hasi kubera guhumeka iyo gazi ihumanya cyane uyu muvugizi yabwiye ibiro ntaramakuru by'abafaransa afp ko amaperereza y'ibanze yagaragaje ko iyi gaze yakoreshwaga n'abacukuzi batemewe bacukura zahabu muri aka gace ka boxburg kubera kuzahazwa n'ubushomeri buhiganje afurika y'epfo ibarizwamo ibihumbi by'abacukuzi batemewe n'amategeko biyisetsa amazama bisobanura ngo abatarambirwa gushakisha mu rurimi rw'ikizuru abo batuye ahanini mu duce turangwa n'imyubakire y'akajagari bishora mu birombe byatawe kubera ko kenshi nta musaruro w'ubucukuzi uba ukihaboneka bakajya gushakisha niba hari udusigarira tw'amabuye y'agaciro twaba turimo hano muri leta zunze ubumwe za amerika world nota umwe mu bakozi ba hafi cyane ba donald trump bareganwa mu rubanza rumwe ku mabanga y'igihugu yabwiye umucamanza ejo ku munsi wa kane ko azoburana ahakana ibyaha ibindi na thomas kamirindi world nauta akurikiranweho ubufatanyacyaha umushinjacyaha yemeza ko yafashije shebuja guhisha amabanga y'igihugu atari yemerewe gutunga iwe mu rugo bombi bitabye umucamanza bwa mbere ku itariki ya cumi na gatatu y'ukwezi gushize trump yavuze ko ahakana ibyaha naho nauta nta voka yari afite byatumye umucamanza asubika kumwumva kuri uyu wa kane noneho yari amufite umucamanza yamubajije niba yarasomye ikirego nk'uko umushinjacyaha yacyanditse yashubije ngo yego nyakubahwa avuga ko atemera ibyo aregwa ntiyatinze mu rukiko yirinze kugira icyo atangariza abanyamakuru umucamanza yari yagennye ko urubanza rwa Trump na Nauta ruzatangira ku itariki ya cumi na kane y'ukwezi gutaha kwa munani nyuma umushinjacyaha mukuru muri uru rubanza yasabye ku itariki yimurirwa kuri cumi na rimwe y'ukwa cumi na kabiri muri uyu mwaka mubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa interineti we we we akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com no kuri youtube instagram na facebook voa radiyo yacu mu kanya amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu burundi guhera ku itariki ya cumi n'indwi y'uku kwezi koperative z'abacukura ubutare zari zahagaritswe kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe zizokomorerwa zongere zikore umushikiranganji ajejwe intwaro yo hagati gervin ndirakobuca yabitangarije mu ntara ya kayanza ejo ku munsi wa kane desiratunga imana yaduteguriye inkuru y'imvaho umukuru w'igihugu cy'uburundi evariste ndayishimiye niwe yari yarafashe iyo ngingo yo guhagarika abakora mu gisata cyo kwimba ubutare bose kuko yari yavuze ko cakora ataco cinjiriza leta kuri uno wa kane mu gisagara ca kayanza muri hoteli musumba niho habereye inama yo kuraba ingene ico gisata conagurwa abimba ubutare bagasubira ku kivi iyo nama yaremeshejwe n'umushikiranganji wa mbere w'uburundi gervin ndirakobuca yari yitabiriwe na baburamatari bose b'uburundi abajejwe umutekano mu ntara be n'abo bakora akazi ko gucukura ubutare kugira akajagari karangwa muri ico gisata karanduranwe n'imizi abakora bose bakore bazwi n'ivyo bakora bigaragare gervin ndirakobuca yabategetse ko bakorana amasezerano y'ikigo cy'igihugu kijejwe ubutare obm umwimbu wose ubonetse muri koperative ushikanwa muri brb na koperative atawuri umuntu aciye hagati uyu muntu azoba asize agize iyo akite dangajima aca ashirako n'abantu bose n'amatelefone yabo na identite yabo abantu bose bazoza bashikana umwimbu muri bere iyo akite dangajima amaze kuyisinya uca mumuhereza kopi aca agenda atwaye paburamatari w'intara nta koperative n'imwe irenza site imwe mu gihugu cyose iyo ngingo y'umushikiranganji wa mbere w'uburundi yakiriwe neza n'abakora muri icyo gisata abari bamwe bavuganye n'ijwi rya amerika iyo nama ikirangira rero twebwe nk'abaperezida b'amakoperative twashimye kubera yuko hariho ibitagenda neza twabonye komengo ubu tugiye kubikemura tubiringanize tushe ku murongo muri make rero twebwe turakengurutse ni ukuri na twebwe twese twari mu inama twakengurutse twakengurutse kuko urwimbo abanyagihugu twebwe tumenye dusanzwe dukora two barudusubije mu minwe hama aho byagiye biragenda nabi mu gihe giheze twahabonye natwe tugiye kwikebuka twari twagowe abantu ntitwari tugize icyo dukora ntitwagira icyo turya ariko ubu no mu miryango batangiye kutubaza ati ese inama yagenze gute twamaze kubabwira ko inama yabaye nziza cyane ibyo bintu byo mu kuzimu mana yari yaratubihereye kavuze ati ntitubirondere tubyimbe bitugaburire bidufashe mu kurihira abana amashuri imana imwongereza imigisha yo kubaho umushikiranganji wa mbere ndirakobuca yagabishije abo bose bakora mu gisata cy'ubutare bazohirahira ngo bakore ibitandukanye n'inzira ya leta ko bazohanwa bimwe bikomeye akajagari gateza guhagarara muri iki gihugu uzofatwa ariko aracaragiza n'ubutunzi bw'igihugu burazi iby'amategeko abarekurira dutegerezwa gucungera ubutare bwacu tugacungera ubutunzi bwacu kandi uwo muntu wese azovuga ngo abutwaye mu nzira itari yo twese tumuharira ivomo abantu mugejwe rezo operasiyo muri obm mugende mu bijagate yabyo navuze nk'umushikiranganji wa mbere namwabyumvise nce mugenda mu bijagate ngo mugejwe rezo operasiyo nanje nzobopera nimuzomenya niyo nabatarikirije buramatari w'intara ya kayanza koroneli hami cishahayo intara ivugwamwo cane urudandazwa rwa magendu cane cane muri komine kabarore ihana urubiwe n'igihugu cy'u rwanda yemereye umushikiranganji wa mbere ko ubwo busuma busubiza inyuma igihugu agiye kubutuza yemaze ko abakora urwo rudandazwa bafise amayeri menshi bakoresha ariko ngo nabo ntibasinziriye basigaye barungika abana kubera ko baba bazi ko uwo mwana ari mu minere atazava acibwa urubanza urumva yuko ari iyindi ngendo abaforoderi baciye biga rero n'ubu nubwo bafashe ubwo bundi buhinga nabwo nyene tukibaza ko tuzobahasha ntibazoduterana intambwe kuko nk'uko nyakubahwa mushikiranganji wa mbere mwami bidushikiriza nta muforoderi n'umwe azoduterana intambwe umuntu wese asesagura itunga ry'igihugu cyangwa asahura itunga ry'igihugu uwo tuzomwirukako ushika ubwo we gito tubutujije igenekezo rya cumi n'icyenda ry'ukwezi kwa gatandatu inama nshingamateka y'u Burundi yaremeje ijana ku ijana intego y'ibwirizwa risubiramwo igisata c'ubutare mu Burundi mu mafaranga Burundi buzokoresha mu mwaka uza muri ico gisata igihugu citeze kuhakura miliyaridi mirongo ibiri na zitandatu z'amafaranga y'amarundi umushikiranganji w'ubutare n'agataka uwizeye Ibrahim yemereye inama nshingamateka ko abona neza ko ayo mafaranga bazoyashikana Desire Atungimana Kigali ijwi ry'Amerika tukiri mu burundi imiryango amajana abiri na mirongo itanu yasenyewe n'imyuzure y'imvura yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda muri zone nyamakarabo muri komine mugina intara ya kibitoke n'ubu baracasaba kubakirwa amazu yabo iyo myuzure kandi icyo gihe yahitanye abantu mirongo ibiri n'umunani nk'uko leta yabyemeje ibindi kuri iyi nkuru turabishyikirizwa na eroge wiri kaneza manasendi ho ku bwayo bari mu bakuru b'imiryango y'amajana abiri na mirongo itanu amazu yabo yasituwe n'imyuzura yo mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda muri komine mugina intara ya kibitoke mu buraruko bushiburengero bw'uburundi yaciye yimurirwa muri site yitwa gisheke yubatswe muri zone nyamakarabo iri muri iyo komine nyene mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri ndiho ku bwayo yabwije ujya amerika ko we na bagenzi be atagahengwe n'ubu bararonka ingorane twaciye tugira aho twokwiruhukije haciye hakurikira imvura y'umuyaga mwinshi uko imvura iguye zimwe zikaguruka izindi zikabomagurika byatanguye buke buke habomoka nkenke twibaza ngo ni buke buke ziranduruka zirabomoka zose zirahera ubu rero twese dusa n'ababa hanze tumaze kuva mu bihomoka turiruhutsa ariko ingorane yakurikiye ni uko inzu twubatse zaciye zibomoka zose imvura iguye idusanga mu mazu tomanya benda yaganiriye n'ijwi rya amerika ari imbere y'inzu yiwe isa n'umusaka yemeza ko mu minsi iheze yasidutse ihakwa kumuhekura inzu yanje kweri yarabomaguritse ihakwa guhitana n'umuryango nari mfise kweri wari usigaye dusaba rero yuko leta yogirane yodufashe ikaraba ukuntu aha hantu yogirane yodusubiramwo izi nzu kweri abantu botikira nk'abambere bujeniyandi mu bandi wati ingoma yagukanze irahumugahunga iyo yibutse abantu yabonye bahitanwa n'imyuzura mu ntango z'ukwa cumi na kabiri ibihumbi bibiri na cumi n'icenda akibuka ko hazoza ibihe vy'agatasi agahinda karamwica agatekerwa n'ubwoba ubu rero turi mu kangaratete aho imvura butse itasuriye turafise ibibazo turabugira nyene rwose abana tukabegeraniriza hamwe biturutse aho twari iyo hakurya ibihomoka biba ukuntu twagize ingorane abana bamwe bakagwa mu cumba abandi mu kindi cyumba imvura iguye mw'ijoro abana duca tubegeraniriza mu cumba kimwe ngo tugwe hamwe naro zatanda yavugwa yarokotse inzu yiwe imaze kubomokerwako n'umusozi afise ivyo bibazo n'umwitwarariko nyene hajeho umusozi warasidukiye ku nzu imana irandokora burya rero leta igize ngo hinga ngo iratwizeza igitangaza ugira itwubakire burya nyene twaraje ngo turubakiwe ntitwubakiwe ibiti biriko birahenuka utwo kurya waraje mu nzu usanga imbwa zaraye zirakwega zitwara wagenda ku gahinga naho kurondera rasiyo y'abana ugasanga abasoma batwaye n'udusafuriya baduhaye baratutwivye nta kintu na kimwe leta rero kugeza ubu ni ibirabe iraba uburyo bw'uko yotugira naho imvura itasubira mu kw'icenda turashira twese nka jewe hirya ejo mw'ijoro carabomotse ngira imana kibomokera inyuma iyo kibomokera mu nzu umwana wanje yaraharyamye n'abana batatu baba barashira sirasinzi kuri iyo umukuru wa site ya gisheke avuga ko amazu yitwa ko yasanuwe ata mwaka yamaze atarongera gusiduka baraduhaye ibikoresho kugira ngo umwene gihugu wese inyambe aronke ahantu ashobora kuba ko nta hantu twagira tuba twayidusembereye mu mihana itandukanye ku masengero twarakoze turashira ko na rwacu mitahe zacamije zitangura kuza zirabomagurika zira atanamwe akaziramara yemeza ko bakunda kuba amasanganya cyane cyane y'abana basidukirwa ko n'inzu abavyeyi baroye kwikenura kure y'imihana agasaba leta kugarukira kuri iyo miryango turafise impungenge cyane aho abana benshi tubasiga mu ngo tukaja dusanga bamwe bakomeretse bivanye n'inzu ziguma zibomora umwanya ku mwanya baba dusubiriramwo leta ni umuvyeyi ico dusaba ni uko hanini iyo tugarukira jean bosco ndayikengurukiye ajejwe inyubako muri komine mugina amenyesha ko ikibazo c'abahuye n'imyuzura yo mu bibiri na cumi n'icenda n'ubu bakaba bataronka uburaro bushemeye kizwi aremesha akora amashirahamwe ariko araraba uko yobagarukirako ntabwo twicaye ejo bundi hariho muri besere bariyo bararaba uko bimeze worudi cate baragiyeyo aho bose rero batuca hirya no hino twerekana yuko bene gihugu bofashwa kandi baratuneye ko bashobora kubikora nk'uko babikora n'ahandi icyo dusaba abanyagihugu ni uko bobungabunga izo nzu uko ziri kose bakazibungabunga nimba hari izibomotse bakaraba uburyo bazisanasana hanyuma twe natwe tukagomba kutucisha hirya no hino turaba kuko turi muri leta nziza nayo izodufasha kuko ibibazo birahari mw'ijoro ry'itariki ya kane rishyirwa gatanu kwa cumi na kabiri mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda imyuzura y'imvura yononye ibintu byinshi yongera ihitana abantu mirongo ibiri n'umunani muri zone nyamakarabo nk'uko leta yavyemeje imiryango igera ku gihumbi yarimuwe yamara bamwe mu banyagihugu bavuga ko ibitigiriza bahitanywe n'iyo myuzura vyoba birenga ivyatangajwe kubera hari abandi bantu batigeze basubira gutorwa gushika ubu eroje burikaneza ijwi rya amerika impunzi z'abarundi amajana atatu na mirongo umunani na zitatu zarahungutse ejo ku munsi wa kane zivuye mu gihugu ca repubulika ya demokarasi ya kongo mu gihe izindi zirenga ibihumbi bibiri ziriko zirasaba ubuhungiro muri ico gihugu ni inkuru y'umumenyeshamakuru vedaste ngabo ari buvira aba barundi magana atatu mirongo urunani na babiri bahungutse babifashijwemo n'ishiramwe rya sere hamwe na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi ni abari basanzwe mu nkambi za mulongwe rusenda ndetse no mu mujyi wa buvira muri karitiye za kavimvira zimwe muri izi mpunzi zahungutse zari mu modokari z'amakamyo za seri izindi nazo zirimo abagore batwite n'abafite abana b'impinja ndetse n'abasaza n'abagwayi zari mu modokari zizwi ku izina rya land cruiser bimenyimana jean claude ni umubyeyi w'abana barindwi yahungutse avuye mu nkambi ya mulongwe yemeza yuko ibibazo yari amazemo imyaka itanu mu buhungiro aribyo byatumye ahunguka impamvu twe duhungutse ni uko aho twari turi ubwa mbere turabona ko umutekano wacu utifashe neza ariko tukumva amatwi adusumira ko mu gihugu cy'u Burundi umutekano ari wose ni ukuvuga rero ko twebwe ahantu turi umutekano wacu ntiwifashe neza mu ngo zikurikira icya mbere ni ikijyanye n'inzara muri make abantu benshi barashonje kuko nk'ubu turamaze igihe kirekire tudapokera ikigira kabiri turumva no mu mbo z'umutekano nyine ko umutekano wa kongo utifashe neza aba barundi bahungutse bashimangira ko amahoro ari mu burundi ari mu byatumye bafata ingingo yo gusubira mu gihugu cyabo nubwo bamwe muri bo bavuga yuko nta mazu n'amatongo bafite nuko ikintu kandi bodufasha ni uko boduhereza aho tuzokubaka nka je nari impanze navuye muri bibiri na cumi na gatanu nari impanze nta parasera afise rero mu burundi ariko nasimye ko notaha mu burundi mu gihugu cy'iwacu gusa bamwe mu bakurikiranira hafi kugunguka hari abemeza yuko amafaranga angana n'amadolari magana abiri haseri iha izi mpunzi zihungutse ariyo atuma zihunguka ku bwinshi salumu fredi n'umwe mu bakozi ba komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri buvira yari muri iki gikorwa cyo guhungura aba barundi magana atatu mirongo urunani na babiri yabwiye ijwi rya amerika ko muri abo benshi batahukanwe ari mu ntara za kibitoki bubanza bagizwe n'imiryango ijana na cumi n'icyenda uyu muyobozi avuga yuko nubwo bari mu gikorwa cyo guhungura impunzi z'abarundi hari izindi ibihumbi bibiri bamaze iminsi bakira mu nkambi z'agateganyo za sange na kavivira sindayihebura emmanueline amaze amezi atanu ari gusaba ubuhungiro muri congo yavuye mu ntara y'ububanza twamusanze mu nkambi y'agateganyo ya kavimvira jewe ndiko mpunga kubera ibibazo umuntu aba afise si ukuvuga ko urashobora kuba ubaye ahantu ukaba aho hantu urapanze uri umupangayi nta pariseri ufise nta murima wo kurimamo ufise ugaca ubona abantu baje kukunyanyasa mu ijoro ntabwo ubazi wowe rero uca uhitamo kugira ngo uvuga ati inzara iranyishe nce ndonka nabanza kunyanyasa mu ijoro tuvuga ati nje nanjye ndomotse imana yima gusa naronka aho nca nkagenda ndomotse iyo nzogwa nzogwa imbere gusa aba bari gusaba ubuhungiro bavuga yuko aho bakambitse bugarijwe n'ibibazo kuko bataratangira guhabwa amafaranga yo guhahisha atangwa n'ishyirahamwe rya pamu twebwe baratuzanye mu makomva tuje mu buhungiro hanyuma rero nta kintu na kimwe twarose nta kintu na kimwe twarose turi uko nyine two kurya baduhaye baduhaye two kurya tw'iminsi ibiri hanyuma rero tuca turatujya turahera nta safuriya nta bido n'akabido baduhaye baduhaye akabido kamwe komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri kongo yerekana yuko mu barundi ibihumbi bitanu iteganya guhungura uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu hamaze guhunguka abarenga gato ibihumbi bibiri muri repubulika ya demokarasi ya kongo haseri barura impunzi z'abarundi zirenga ibihumbi mirongo ine na bitatu zirimo iziba mu makambi ndetse no hanze yazo berase ngabo ijwi rya amerika uvira leta y'u rwanda ibandanya kuvuga ko yiteguye kwakira impunzi z'abimukira mu rwego rw'amasezerano y'ubufatanye yashyizweho umukono n'ubwongereza n'u rwanda mu minsi mike irangiye sentare yungururizwamo imanza y'ubwongereza yemeje ko impunzi zitazorungikwa mu rwanda ruvuga ko ata mutekano uhagije uhari icyo gihe umwe mu banyarwanda baba mu bwongereza yavuganye na veniste nshimiyimana yarashimye icyemezo cy'iyo sentare ejo kuwa kane mugenzi wacu venuste nshimiyimana yavuganye na egide ruhasha uwundi munyarwanda aba mu bwongereza nawe akurikirana politike z'ibihugu byombi atanyuzwe n'icyemezo cy'iyo sentare icyemezo cy'urukiko nakifashe nabi cyane nabonye mbese harajemo ikintu nakwita nge ko ari ikinyoma kuko mu by'ukuri kwita igihugu cy'u rwanda ko ari igihugu kitarimo umutekano ko rwose sekirite y'abantu ngo ari ikibazo nge nakwibaza nti nta gihe gishize umwami wabo ubu ngubu king charles wa gatatu hanyuma ndetse eh, na queen kamira bari bari mu rwanda boris johnson wari minisitiri w'intebe yari mu rwanda abaminisitiri babo ba home office babiri bose bamaze kujya mu rwanda njye nkaba nakwibaza ndetse iki gihugu ko mbere y'uko cyohereza abayobozi bo kuri urwo rwego mu gihugu cy'u rwanda baba babanje kureba ikirebana n'umutekano ese bari babaroshye noneho mu gihe bari babohereje mu gihugu cy'u rwanda ikindi kandi igihugu cy'u rwanda cyagiye cyakira amanama akomeye mu by'ukuri yagiye yakira abakuru b'ibihugu benshi ariko icyarimwe hari cogam hari uh, francophonie ejo bundi habaye inama ya fifa none se ari ayo mashyirahamwe arengera uburenganzira bwa kiremwamuntu arimo ndetse n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi hcr ni bamwe mu bagiye mu rukiko bitwaje ibyo bise ibimenyetso byerekana yuko izo mpunzi ziramutse zimuriwe mu rwanda zitahagirira zitahabonera umutekano ukwiye abo bo ubasubiza iki ku bimenyetso batanze none se ayo mashyirahamwe areba abimukira cyangwa se impunzi ziba zivuye mu gihugu cy'ubwongereza gusa cyangwa se hcr kuko mu rwanda ntabwo arizo mpunzi zaba zigiyeyo zonyine ese bazi neza ko mu rwanda haba ibihumbi n'ibihumbi by'impunzi zavuye muri congo bazi ko mu rwanda habaye impunzi zavuye i burundi ese bazi ko mu rwanda hari impunzi ziva muri libiya ese izo mpunzi zose ko ziza zikabaho zikabaho neza kugeza ku mashuri n'ejo bundi murabizi ko abana babonye amanota menshi ari abana baba mu nkambi ya mahamba ubu se koko ni iki kintu baba baheraho hari impunzi yitwa sayid hashim ikomoka muri afuganisitani yavuze yuko yageze hano mu bwongereza amaze amezi menshi agenda arara rubunda yanyuze no mu bufaransa afata ubwo bwato buto arambuka agera mu bwongereza akavuga ko asa n'uwageze aho yifuzaga kugera akaba atewe impungenge no kuba yakoherezwa mu rwanda ndetse akavuga ati aho kugira ngo banjyane mu rwanda bansubiza muri afuganisitani ibyo avuga ubitekerezaho iki uwo yagize amahirwe arahagera none se abatarahageze tujya tubona bagwa mu mazi abana abakecuru aba abantu bose bagwa mu mazi ese bariya bo noneho we yababwira iki ese ko tuba muri iki gihugu tubikurikirana bya buri munsi uwo nguwo se yibagiwe ikamyo ikoze mu bwoko bwa firigo bafashe bakarundamo abantu ariko kubera ko bari bibagiwe ko ari firigo cyangwa se ko bibazaga ko baza kubafungura ku gihe ntabwo iyo kamyo yaje ikagera hano abantu barenga makumyabiri na bangahe bapfuye none se abo ngabo we arababwira iki icya mbere ni ubuzima bw'abantu ngewe njya mvuga nti iki gihugu gifite sekirite iteye ubwoba iyo abo bantu binjira bakinjira mu bwato bavuye mu bufaransa ubundi banavuga bati uwagakwiye kwaka ubuhunzi igihugu cya mbere ugezemo cy'amahoro ndetse kuko ibihugu nk'ububirigi ubufaransa baba bababona muri ayo mashyamba burira za tureni burira amakamyo burira ayo mato bakaza bapfa bakagera hano hanyuma amato akajya kubakuramo bapfuye ugeze hano rero ntiyagakwiye kuvuga ngo kuko ahageze ngo noneho yibagirwa bazaza bakagwa mu mazi nyuma ye ntabwo numva ko icyo ngicyo ari icyemezo yaratisha ngo nuko yahageze ngo noneho ngo abandi bazaze bapfe kandi baracyahari u rwanda reka rubikore u rwanda burya abantu benshi babayeho ari impunzi abantu babayeho baba nabi mu nkambi ku buryo ako kababaro barakazi egide ruhashya ndagushimye cyane kuba aka kanyuhaye ijwi ry'amerika murakoze venuste kandi murakoze cyane ijwi ry'amerika umuryango w'ubumwe bwa afurika uvuga ko ufise icyizere ko ingabo z'igihugu cya somaliya zimaze kubaka ubushobozi buhagije bwo gufata inshingano zose z'umutekano w'igihugu cyabo ingabo z'amahoro z'uwo muryango zose zitegerezwa kuba zavuye muri icyo gihugu mu mpera z'umwaka utaha inkuru ya ignatius bahizi ari muri uganda umuyobozi w'ubutumwa bw'inzibacuho bw'igisirikare cy'ibihugu by'umuryango w'ubumwe bwa afurika muri somaliya atmis ambasaderi mohamed el aminesef niwe wumvikanishije iyo ngingo mu kiganiro n'abanyamakuru hakoreshejwe urubuga rwa Zoom uyu muyobozi yavuze ko inshingano nyamukuru zo kurinda abasivili muri Somalia ari inshingano za guverinoma y'icyo gihugu umwanzuro w'umuryango w'abibumbye nimero ibihumbi bibiri na magana atandatu mirongo umunani na karindwi wafashwe mu kwezi gushize wahamagariye somaliya kuvugurura gahunda y'umutekano w'igihugu no kubungabunga gahunda z'inzego z'umutekano wayo kugira ngo zishobore guhangana n'umutwe wa al-shabab uyu muyobozi w'umuryango wa afurika yavuze kandi ko ikibazo cy'ubwiyunge bwa somaliya kizakemurwa ku buryo burambye mu gihe ingabo z'igihugu zizatunganya inshingano zazo nta nkomyi ati igisirikare cy'umuryango nyafurika gifitiye icyizere icya leta ya somaliya tuzi ko tutaje kuguma hano ubuziraherezo twaje hano tubisabwe na leta ya somaliya gushyigikira abaturage bayo iyo urebye ingabo z'igihugu cya somaliya uko zari zimeze imyaka icumi ishize kongera ukazireba mu myaka itanu ishize n'uko zimeze ubu ngubu hari itandukaniro rinini cyane ubu bafite ubushobozi ariko tuzakomeza kubaha inkunga iyo ari yo yose mu gihe tukiri hano uganda nicyo gihugu cyabaye icya mbere gutanga ingabo zafashije kwigiza inyuma umutwe w'indagondwa wa al-shababu wari ufite mirongo irindwi ku ijana by'umujyi wa mogadishu mu wa bibiri na karindwi umuvugizi w'ingabo za uganda brigade ya geno felix kurayige avuga ko iki cyemezo cyihuse kuko kubaka igihugu si ibintu bihutira kandi cyane cyane igihugu cyari kimaze imyaka mirongo itatu nta gavumenti kivuga kuko gifite nta gisirikare nta polisi kuvuga rero ngo uyu mwanya atukana imyore ni isohoke ni ibintu byihuse bishobora gusubiza inyuma kandi inyungu igihugu cya somaliya cyari kigezeho abayobozi b'ibihugu bifiteyo ingabo ndumva ko ibitekerezo byabo bisa nk'icyo nkubwiye ko twakabaye dutegereje tugakomeza nyine gufasha abasomali kubaka igisirikare n'igipolisi naganiriye kandi na abdurazak muhammed impunzi yo muri somaliya iba muri uganda niba atekereza ko kuvana ingabo za afurika mu gihugu cye bibaha ibyiringiro nk'impunzi ko igihugu cyabo kigiye kongera kugira umutekano usesuye watuma batahuka ati umuryango ubumwe bwa afurika ufite uburenganzira bwo kuvuga ko ushobora kuva muri somaliya ndetse na guverinoma ya somaliya ifite uburenganzira bwo kuvuga ko ubu ishobora kwirindira umutekano ariko se abaturage bo batekereza iki bafitiye ingabo za leta icyizere igihugu cyacu kiracyaterwa na al-shabab kandi mu bukungu kiracakenye cyane kugira ngo natwe nk'impunzi tube twasubirayo gutangira ubuzima busha iyo igihugu gikennye mu bukungu kiba gifite n'intege nke mu by'umutekano kuri twe haracyari kare cyane kugira ngo tube twahitamo gutaha ubu ingabo za uganda updf zimaze hafi imyaka cumi n'itandatu muri somaliya zagabweho igitero gikomeye n'abarwanyi ba al-shabab mu kwezi kwa gatanu kimwe n'izindi ngabo ziva mu bindi bihugu updf yatakaje abasirikare n'abandi barakomereka muri iyo myaka imazeyo irwanya al-shabab nabajije generali kurayije niba atari impamvu ihagije yo kuva muri somaliya abasirikare gutakaza ubuzima bwabo barwanira umutekano wa afurika ni ikintu cy'ishema ko nyine ibitekerezo byacu ni ukuvuga ko uyu munyafurika hari abe mu mutekano agira amahoro uburundi kenya etiyopiya na jibuti ni ibindi bihugu byatanze abasirikare bo kugarura amahoro muri somaliya kandi abaperezida b'ibyo bihugu bahuriye i kampala mu kwezi kwa kane kugira ngo baganire ku buryo bwo gutangira kugarura ingabo zabo kuva muri somaliya muri iyo nama perezida wa somaliya hassan sheikh mahamud yijeje bagenzi be ko ingabo ze inyinshi muri zo zaherewe imyitozo ya gisirikare muri uganda ziteguye guhangana n'ibibazo by'umutekano w'igihugu cyazo umuryango nyafurika uvuga ko icyiciro cya mbere cyo gutahura ingabo z'amahanga cyatangiye mu kwezi gushize kandi ibihumbi bibiri muri bo bava mu bihugu bitandukanye bamaze kuva ku butaka bwa somaliya ubu hasigayeyo abasirikare ibihumbi cumi na bitandatu amagana atanu na mirongo umunani na batandatu kandi icyiciro kizakurikiraho kizatangira mu kwezi gutaha aho abandi basirikare ibihumbi bitatu bazava muri somaliya ignatius bahizi ijwi rya amerika uganda inshuti mwarimu duteze amatwi aha ni ibiganiro byacu bigarukiye turabashimiye kuba mwadukurikiranye mu biganiro byacu tubatumira kubandanya mudukurikirana mu biganiro by'iminsi yose tubashikiriza mu kirundi n'ikinyarwanda kuri radiyo yanyu ijwi ry'amerika mugira ibihe byiza